motsweding fm konka bokamoso re pakanyetsa go tla re buisana le ba tech re setse morago gape le conference ya eh boditšhabatšhaba e ne e tshwerwe ka ko durban mo bekeng e fetileng mme re bua yana re sa lebisa ko go yona thata-thata re tsaya fela re nopola re utlwa gore ba tsamaile yang ko teng mme ebile um re batla go itse go tswa mo go rebong inkosi mthembu yaka tech provincial manager tre, eh, treatment action campaign ya ko free state gore batho ba ba rona ba ba nang le bogole le h i v ba ba tshwarwa jang a ba na le melemo kgotsa ga ba na melemo mm, ba ba ba ba e ba sireletsegile jang a go lekane ka mokgwa ba sireletsegileng ka teng kgotsa ga go a lekana mme re buisane le ena re utlwe gore ke dintlha tse di feng tse ba di eh, nopoletseng ba di, ba di nopotseng ba ne ba di tlhagisa ka ko conferenceng ya aids ka ko durban ebile se tsa le teng mo mogaleng dumelatlhe ntate mthembo uh, dumela medindiwe le kae re tsogile sentle le kae raetsho ha mnate ke pola fela e siame ke nako ya yona ee. ha modimo a e dumeletse rona re bomang <laughs> ka fela jwalo mm. ee. aforika borwa ntate mothembo o eme ka dinao go leka go lwantsha um eh, segajaja se sa h i v mme ebile go na le ditheo tse dintsi ga e se tsotlhe mo aforika borwa tse di reng mo setheong sa rona re kgathalela batho ba ba leng hiv positive re bolelele re tle re itse gore rona le wena re tshela jang go na le di-policies tse di dirwang ke maaforika borwa um mo boemong jwa maaforika borwa mang mme ba buisana le ba bangwe fela jaaka lefatshe le dira go na le dilo tse go teng ke di-sex education programs tse re sa itseng gore ka gongwe ba bangwe sentse re etsaetsega gore di tsenngwe tirisong ko dikolong um le mo magaeng a farologaneng re dumela gore tshwanetse batsadi ba bue le bana mme re le maaforika borwa re lebeletse treatment action campaign eh gore ga e sale e simolotse e ema ka dinao kgotsa ka leoto le lengwe e re a batho ba fiweng treatment ba ba leng h i v positive ba tshwarwe sentle ba tshele fela jaaka batho ba bangwe ba botlhe ka ko conferenceng le tsamaile yang tate um eh, o re tsamaile intle golo mme cause o bona bonagetse gore activism ya treatment action campaign e ne e le teng cause ka manta ga pele e bulwa conference re bile le march mo o ne le batho ba le ten thousand or more ne re matchetsa uh, department of health also le united nations re ba jetsa gore re batla treatment for batho kao fela cause united nations e bua ka gore ka selemo sa 2030 eight e tshwanetse e be e fedile so but batho ba sanang ba ditlheneke ba sa fumane meriana ya bona so re re ko bona if ever ba batla gore eight e fele ka selemo sa 2030 meriana ya batlagala and a ra tlameya gore re fese mabala a batho gore o motho o jwang motho o phelang le bokgodi bo jwang kapa motho wa maemo afe empa re batla ditlhare for batho kaofela ba setšhabeng okay fela yaka le lwela ditshwanelo tsa motho mongwe le mongwe go bona um melemo ya h i v kgotsa e, e, e, e ka thusang batho gore ba tshele sentle ba tshele jaaka batho ba bangwe a re lebelele batho ba ba nang le bogole um dikgwetlho tse ba nang le tsone kgotsa risk e ba nang le yona batho ba ba nang le bogole go kry-a h i v kgotsa e ba tshelang mo go yona le hiv ke eng ka nako e nngwe a potso ka e lebisitse ko goreng a ba bangwe ba bona ba go nyadiwa bogole bo ba bona e be motho a re ke tla itirela ka ena kgotsa jang ba, ba reng ha le bua le bona ee e, e jalo fela melemie ke gore mm, ditshireletso tse leng teng for batho kaofela di a ba exclude a di ba kataretse ka gare batho ba phelang ba na le bogole ka gobane for instance ga re boa ka batho re batho ba sebedise dikgotlopo motho a ile sefofo a sa bone ko matlong re re a check-e expiry date then o tla e bona jwang condom e, e, e a e sebeditse cause ha a bone ko matlong and-e batho ba bangwe ba jetsa gore batho ba phelang bogole ga ba na ditekelo ke di-sex object fela cause a gone o itwanela a gone o ipoela so ba ba eh te berking um go go go thwe re go dirwe eng ke batla go botsa ka eh, kganya expiry date ee ba botle ra itse gore ya kwadiwa mo di mo dipaketeng tsa sengwe le sengwe se o se rekang kgotsa mo thining ya sengwe le sengwe se o se rekang eh lona le bona go ka diriwa botoka jang gore le motho o sa boneng a kgone go bona gore so se expiry date ya sona ke ke e ntho e, e, e re itshong kore ditshireletso kao fela tse letseng tsa h i v ga di gape le ka brand vision for batho ba sa boneng ko matlhong ba tse gore ga e tshwara so o tshwara mo ba tseba bona gore ba rutiwe jwang gore ba bala jwang so a di-condom tse ga di le ka brand vision a tsebe gore e sebedisa so and ntho e nngwe gape e etsalang ke gore motho o sa boneng ko matlhong o tla ya ko tleliniking ba mo neye ditlhare tsa gae ba mo jwetsa gore seo seng ka kana se itseng seo seng ka kana se itseng ga o na ntho e bontshang gore se ke sa ntshiare se ke sa bosiu then at the end motho o nka ditlhare tsa bosiu a dine oseng tsa oseng a dine bosiu kapa a itšhapele e ka di-overdose tsa dipilisi because of like dipilisi tsa rona di they are not friendly for batho ba phelang le bogole mm. batho gona yaanong ba dira jang ba dira yang gore ba kgone go ke ebile ga o bua ka ditlhare ka melemo ke a tlhaloganye o fitlhele melemo e mebedi e sa tshwaneng e le mo botlolong ya shape e tshwanang ga o e tshwara wa utlwa gore dibotlolo tse pedi tse di a tshwana ma se se ka mo teng ga se tshwane o mongwe molemo kwa mo mosong o mongwe ke wa bosigo and ba re ba dira jang gore ba kgone go di farologanya bona ee e ba bothata cause sometimes ba tshwanetse ba kope motho kapa motswalle kapa family ebe yena a tla balang botlolo e ya bona gore e a kwa nako mang but like for batho ba dulang ba le bang cause ba teng batho ba sa boneng ko matlong o itulela a le one so e ba bothata ha o le jalo fela so ntho e re tshwang kore whatever ntho tse ka fela tse etsaolang for batho ba kgonang go tetsa dintho ga di etse phela le ka tsela ya ya batho ba sa boneng ko matlhong le di-hall and tshwenye le ditleliniki mafapha a lena a bophelo bo botlhe are not friendly for batho ba phelang le di-disability ba bangwe le di-wheelchair rail ga diyo motho naane gore o tlameliwa jwang ditepisa a ye godimo kwanane so insurance a tlang gore everything e, e, e le teng ga e be friend e, e tshwanetse e amogele le batho ba phelang ba na le bogole bo itseng okay lona jaaka tech uh, treatment action campaign ke maano a feng a lo ya ka mokgatlho lebe ke maano a feng a lenang le ona a a baakanyetsang go ka sireletsa go sireletsa batho ba ba nang le bogole um kgatlhanong le tshwaetsego ya h i v ee, mokgatlho wa rona ke human rights organization ke mokgatlho wa re amogela batho ka opela ke ka gore re le batho ba na le disabilities le bona ke batho and ditokelo tsa bona di tshwanetse di tshireletswe so re a engage ko godimo ko national department of health also o na le mm, lefapha le le letsang ka gore ke sanat mo le batho ba phelang le bogole ba na le bogole ba na le motho a someone who is representing them on, on, on the sector so re re di-policies di tshwanetse di change and everything etsalang tshwanetse e include batho kaofela hence batho ba bongata ba batho ba phelang mo aforika borwa tshepo ya bona ba beile courtisment action campaign gore ba tseba gore re tla kgona go ba lwanela le notice e and re tadile ka yona ntse mo fote le ko gauteng re tadile ka yona so ke ntho e re etsang ene gore batho ba na le bogole ditokelo tsa bona di a tshwana le tsa batho ba bangwe um re buisana le rebong inkosi mthembu ke uh, provincial manager wa tech ka ko provinceng ya freistata ntate um mthembu so seng gape se motho ka batlang go se botsa ke gore ke eng se se le bontshitseng kgotsa se le lemositseng gore um batho ba ba nang le bogole ba na le risk ya go fetelwa kgotsa go feteletswa kgotsa go kry-a eh, yona h i v ka re country ya Africa borwa na le tokomane e re ditsang ka gore ke national strategic plan and e na le dintho tse tshwanetseng gore re di achieve mafelong a selemo se and le batho ba na le ba phelang le disability Una na le portion ya bona gore like re batla gore ba access treatment ba access prevention le bona ba kgona gore ba itshireletse so hitse ha re sheba tokomane e tswang 2012 until no ha re sheba re a bona gore e-e nka re mo a ra shetsetse gantle batho ba a ra kenya effort e ngata o bona and ke bona batho ba ba na le bofokodi bo tsa gagolo cause batho ba nka advantage ba jetsa gore motho o ga gone o ipuela bone matlong and then ba tla robala le ena fela le condom ha le siko so and ba bang ba ba tswa le bogole ba ba pitsiwa le ko magaeng le di-family tsa bone kwa fatshe wa banke se kgone gore ba ipoele ene motho ana na le h i v wa kgona gore a robale le motho o na le bogole then a fitetse h i v eo ebe motho a robalang le na fela that's why re re ke vulnerable group batho ba na le disability because of like it a o wa survey ke united nation united states and then looking at batho ba na le bogole ya bontsha gore about seventeen percent ya batho bao ba na le h i v and ga o ba e sheba ntho eo ke percentage e ngata gagolo so go tswa ko conferenceng eh, ko durban le dumelane ka way forward e feng mabapi le h i v le batho ba na le bogole e, ntho e, e re itshulong ko conferenceng re tse batho ba na le bogole le h i v and then ba tshwanetse ba include ko di program, ka fela tse eng teng go tshireletsa h i v kgotsa re batla gore re batla go enda h i v ka twenty thirty we can't re ke se kgone gore re tsete h i v ka twenty thirty if ever o na le batho ba na le bogole ba gore sa ba kenyang ko teng and re bona gore risk ya bona e ngata gagolo so from now onwards kore re tla go tlela ko sanaki le ko di-provincial council on aids in the department mafapha a different and then re tshoe gore policy re di reviewa jwang re ba include jwang because ntho e nngwe e etsalang di-countryng kaofela ke gore batho ba dula di-officing ba nke qeto ka maphelo a batho ba sa tsebe gore bona batho bao ba batla eng ke ka gore ke conferenceng for policy that it is include the policy abilities we must include batho ba people le disability he said nothing about disability without people who are living with disability ntatebonge nkosi mthembu provincial manager wa tech ka ko free state re lebogile tlhe kgaitsedi ya rona re a solofela re lebeletse le rona ke re batla maaforika borwa a rona le ona a fole a tsene mongwe le mongwe a kgone go accessa dilo tse di accesswang ke motho mongwe le mongwe mme re a solofela gore kopo ya lona le ntwa ya lona kgatlhanong le treatment e tswelele ke ntwa e e siameng ya go dula mo fatshe re buisana re be re dumelana a ke lebogela go lomeleng tlhola sentle raetsho